raadiyoon nuuran hudaa sagalee ummata bal'aati. nuuran hudaan soora qalbii musliimaati. nuuran hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo nuur alhudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيفتوتا تلفزيون نور الهدى قبير كيش سنة إيانو تقفى لكوف سقل مدبجا في جاتمي تربة قافتو وان جتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جنان hojiin keessan illee hojii gaariidha jechuu faarsite gaariitti baga gartee rabbiin gaarii haa godhu jenna eegartee namni tokko waan tokko gaariidha jechuun isaa ni danda'ama hama jechuun isa ni danda'ama gaarii jechuu heddummaates rabbi dhugaanuu haa godhu jenna hama yoo jedhames rabbi nu haa tolchu jenna iyyannoon isiilleen akkaan dheertu waan jettu iyyattuun tuni an biyya arabaatiin dhufe anaa diinin beeyne asiddiin baradhe barsiisuttuu seene namnillee na jaalala itti fufe jaalala osoma itti fufanuu osoma ofirraa dhoorguu booda hoo tura keeysaanummaanuu booji'amee warroota na na jaalatu yookaan kana jana januu kanaa filannatti seenee jette. osoma gartee miizaana dhiirtolee kana jechuudha kuun akkasii kuun akkasii gabaan qalbii haasoytu san kuun dheeraa kuun horiin qabu kuun bareedaa kuun fokkataa kuun gabaabaa kuun maali kuun furdaa fokkataa kuun qal'aa fokkataa kuun bareeda kuun maali jettuun gaa lubbuun osoma akkasitti jirtu filannoo kana osomatti fufuu jiru jette duuba ustaazichi kiyya yookaan barsiisaan kiyya ka onlaayinii irratti qoraan naqaraas tokko. natti barreessee siin jaaladha naan je'ee jette gartee osoo uumaallee jalan buusin osoo moggaallee hin deemin jechuu isiiti. Daareekti maqaceelee siin jaaladha cabsee itti dhufe jechuudha. Xayyib si waliin jiru ijaaruu fedha naan je'e jette. Duuba waan jennuun dura ati baga rabbi diina si barsiisee biyya arabaa dhufee duraan diin hin beekuu diin baradhee barsiisutti illee seene jette baga baratte jennaa rabbi si haa gargaaru barsiisutti illee baga seente jennaa khayrukum man ta'allama alqur'aana wacallama irra caalaan keeysan nama qur'aana baratee barsiise janabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wahakaza filannoon dhiirtolettiin seene jettee yeroo xiqqoo boodagaa waan namarraan hafne waan namarraan oolle akki jalaa ta'an hin jiru garri irraa dhaqan hin jiru jetteetti seente jechuudha filannoo dhiirtoleedha filatuun khayri garuu gartee filannoo kana keeysatti filannoon kee filannoo diiniidhaa ta'uu qaba jechuudha. Filannoo ija islaaminaatiin ta'uu qaba, ija diiniitiin ta'uu qaba jechuudha. Nama gartee zaata bareedu osoo hin ta'in ka diinii bareedu, ka haala bareedu. إذا أتاكم من ترضى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نمن ديني ساتي في حال ساجة التجروس نتروفه itti heerumsiisaadha jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam namni ati filattu nama diinii qabu ta'uudha qaba nama haala ta'uudha qaba jechuudha isa bareedaa filattee diiniin ka bira hin jirre ni kasaarta isa horii hedduu qabu filatte ka diiniin bira hin jirre ni kasaarta jechuudha duuba manguddoo ergadhu jedheen warra kiyyatti isa gartee na barsiisu kana innillee gartee warra kiyyatti ni ergatee warra kiyyallee dawwalanii eessa beeyta nama kana naan je'anii eh, duuba gartee anis waa hin beeku garuu gartee diiniidhaaf hin jaaladha jedhee akkas ibseefi jette dubiyyee isaatiillee fagoodha nama kana siif hin ta'u je'anii jala muranii natti himanii garuu hamilee tiyya eeguuf jecha booda akkuma hundattuu ni kaanaaf godhanii biyya adda addaa haa jiraannulleedha garuu wal fuunee jetti duuba. Ee fuudhame warri biyya adda addaa jiru kun jechuudha. Waa fuudhame wal fuudhamuudha tuni. Kuma yeroo hedduu dhageessan. Kuma yeroo hedduu dhageessan qilleensa irratti ni walhidhatanii qilleensumarra walii kan jechuudha. Jaalalli tun gartee akka ibiddaati jedhan jala siiqanii tuttuqan yoo san dabalamaa deemti. Yoo ammoo jala achi siiqan dhaamaa deema jechuudha ibiddi. Jaalalli fagoorraa halaalarraa waliin bobeeysan kun yeroo xiqqoo booda eessatti dhaameen argan. Kisiin akkana hedduu dhufa. Kanaaf warroonni wal jaalattan. Kan rabbiin gartee walitti isin kaase. Diiniif wallaalladha. Ammasoo qobsuma keeysan sirreeffadhaa mijjeeffadhaa waliin jiraachuu yaala. yoo akkas hin ta'in shayitaanni isin jidduu seenaa jaalalli keessa faca'aa oola booda gartee osoo gartee fuunfadhelleedha ajoo halakootira natti gartee ajaawaa osoo waan nyaatan taatellee hargisara natti hadhaawa jettanii osoo ijaan laalanilleedha buuqqatara nama jibbisa jettanii wal balaaleffattan jechuudha. Duuba balaaleffannaa san osoo hin geenye ijjannoo keessan tolchaa isin jenna. Eeganii kan godhadhe booda jiruu harayaatti seenne tobbileettiin ta'e jechuudha. Jiruu harayaa numa jetti malee waa ittiin seenne wal bira hin geenye jarri kuni. Haroo inni guddoon isin itti seentan jirtu telefoonuma hasiisuu wal godhu sayyoo taate malee akkuma isin hubantu. Inni telefoona narraa muruu hin fedhu ana immoo karaatti itti fufuu fedha jetti bara. Walii beekuun kun hedduu gaarii. Wal dhamaasuun kun hedduu hama. Jaartii ta'e yoo taate halkanii guyyaa jaartummaa haasa'umaanii. jiruu fixanii. Jaarsa kee yoo ta'e halkanii guyyaa telefoona gurra kiyyarraan buusii yoo jette namni jiruu qaba. Taraa takka ni rafa, taraa takka ni hojjeta, taraa takka hajaa, saayibban isaa waliin baha. Waa meeqa jira? Isiinis ergamtuu namaati taraa takka haawiyaa gootii, taraa takka wayi dhiitii, taraa takka waan nyaataa gootii, taraa takka dadhabdee ni ciisti. Kaaf waliin godhinaa jechuun waliin fixinaa akkanatti wal beekaa, walii beekaa. duuba an mi'aan gartee barumsaa waan natti jiruuf yeroo tana mi'aa isii waan beekuuf barachuudhaan fedhaa yeroo kiyya fixuu hin fedhuu jette fixuu hin fedhin baga barachuu feete rabbi isaa gargaaru jenna ofee ofee gaakistiin isii dheertuudha jaarsi kiyya kuni ani zuum irratti hin baradhaa barumsuma zuumii kanarrattu hin dhiyaatinnaan jedhee irraan adabee osuma gartee qalbiin tiyyaa itti rarraatu kophaa gartee jiraachuun humnaa waliin waan itti booharan dhabuu waliin biyya namu gartee biyya keessaa bahee biyyoota alaa waan jiruuf jechuu isiiti. Akkasitti gartee barumsa dhiisanii taa'uun sanatti jabaata garuu qaalii isaa godheetuman dhiisee booda uf dadhabee zuuma sanittuu gartee karaa dhoo isaatiin itti deebi'e jetti bara. Akhiru shayii gartee bikki isaan kan walitti kaaste maalidha? Viidiyoo si dubbisu malee jedhee an didee garuu akka hundattuu na dubbisee uffata ofirraa baafannee akkasii wal dubbisnee. fotoo tiyya kaafatee saabi isaatitti kennee saabin isaa gaafa inni mana hidhaa seene jechuudha fotoo isaa natti ergee jaarsa kiyya ni hidhame jetti. Akkasitti gartee rifadhee gaggabee gartee waan qaama qullaa gaawwajjii haasawaniif jechuudha. Inni ta'uu fi suuraan akka hin mul'anne qalama dibee dhoysee jechuudha. Ta'isii ammoo ni kaafate. Musibaa guddaa khiyaana hamtu jechuudha. Wal kadde'insa badaa. qalbii gartee walii zalaalama wal cabsu ta'onni kun jechuudha. Silaafuu amma qalbii wali cabde waliin heerumani. Amma isiin gartee jiruu ufii jibbitee dhukkubsatuun melaalime macaasiyaa namni sun seene jechuudha. Ni dhukkubsachiise. Isi takuu gartee qaamni isii qullaan ta'in qullaa aalamarra yoo gabbaasu amma gartee saaba isaa saniif kennuun sunu macaasiyaa kophaate jechuudha. Qullaa intala qullaa jirtu. talqullaa jirtu jechuudha. Namni caaqilli akkamitti jaartii isaa tanikaa hidhate waan boru itti bashannanuuf deemu qullaa ilma namaa agarsiisa. Qullaa saayibban isaa agarsiisa. Sanirraa amma tokko isiin rifattee dhukkubsatte. Mee kuni guyyaa gartee yoo toobate toobatee fuulduree rabbii dhufan sababa maaliitii fi akkas goote yoo rabbiin jedheen deebisaa ittiin qabu namni kun jechuudha. Wacalaa kulliin waan jettu himattuun tuni ana mana kana ofirraa hiikuu fedha jetti. Mana kiyya ka biyyatti ijaarredha sanillee itti naa guuti jedha. Wanni isii akkana godhu haadhuma kiyyaa dubbisuun fedhu jetti. Falfalli wahiituu qaama akkatti godhame hin jiru beeke. Dubbima itti dalagamte sanitu rifaatuu sanitu aarii sanitu cinqatii cinqillaatiidha rakkina sammuu dhiphina yaada yaadaan hururuu sammuuti irraa kakaate waa hunda jibbite jechuudha namni nyaataa budhiisaami. Waggaa tokko guutuu fayyaa dhabeetti bara. Ani ofirraa hiikuu fedhaa jetti waan sin jedhu obboleessi teenyaa. Ilmi namaa waa balleessuu hin dhabu. Waa balleessuu keessatti badiin isaa walirra caalti. Yoo ta'u batee yatuubu Allahu calaa man taaba. Nama gartee gama rabbii isaa deebi'e rabbiin tooba irraa qeebala. Irraa qeebala jechuudha. Yaali badii balleessee jechuutti himi. Yoo ta'uu ka godhu taate jaartii isaa ta'ee jiraadhu. Manguddoon gahi manguddoon yoo siif araaramuu dide jechuudha. Silaafuu akka malee ol gootanii dubbintu manguddoon illee ga'u isin hin taatu. Qaama qullaa wajjaasoo inni akkana na godhe jechuun qaanfatuun keeni mala. Amansiifatuu yaali. Yoo amma manguddoon gartee ati itti machuu dandeessoo jiraatte. sifattii mattuu wayii qabaatte gara sanii yaali itti deebi'i jaarsa keetii hidharra rabbi si habaasu jenna. Yoo ammoo gartee inni hin ta'ubatiin filannoo qabda feetu deemuu feetu taa'uu filannoo qabda jechuudha. Yoo akki ati amma jettu kun dhugaa ta'e haqiiqaa rabbitu beeka nuti amma kee qofa dhageenyee jirra akka aslii shari'atti murtii godhuudhaaf. nama lama ka wallabe gamaa gamanaa dhaga'utu feesisa. Akkuma kana moo akka biraati? Dhugumaan gartee suuraa kee ka'ee namatti kenne moo nama jalaa ta'e? Suuraa kee kaafatee nama kenne moo nama jalaa ta'e? Yaqiina feesisa jechuudha. Yaqiinaan deeman. Akkanuma murtee kennuun ni jabaata. Gama isaatirraa waan kana beekaan godhe moo wallaalchaan godhe moo sirritti hubatamuu qaba jechuudha achi booda murtiin kennama. Akkati jettu san yoo ta'e haqiiqatti akkuma ati jettu san yoo ta'e namni kun akka ati jette san beekaan dalage moo wallaalee dalage moo muta sagartee namni jalaa akkas godhe moo hubatamee ilaalama jechuudha. Yoo inni waan kana beekaan dalage osoo beekuu dalage jedhe yoo toobate toobate toobatuu baate ammoo ofirraa dhiisuu mirga qabda siin jenna baarakallah fiiku. Gaaffii lammaffaadhaa dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadhaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi jaatamii jaha. Waan jedhu iyyataan kun salaamtaa qara'ee warroota gartee miidiyaa nuurul hudaadhaa hordoftan miidiyaa kana haa jabeessinu jechuu dhaamsa dhaammatee dhaamsi kun dhaamsa namni hundi dhaammatuu qabu dhaamsa obboleessi hundi obboleettiin hundi dhaamuu qabdu. Waan keessi jabeeffata yaa muslim. yaa muslim waan kee si jabeeffata namni biraa dhufee si jabeessu hin yaadin furmaata diinii keetii ka har'a gartee barbaadatte kana boru milkiin isaa keeti rakkataa meeqatu ganda kanarratti furama miidiyaa kanarratti duuba nun hundaa ni jaalannaa ni hordofnaa barumsa guddaa irraa barachuutti jirraa jaa waan khayrii jaalatuun kee. barumsa isaa hordofuun kee haga rabbi silaafis xiqqaa ta'e guddaa argatu guddaa ta'e waan rabbi gartee khayrii gurra si kaa'e as keessatti irraa dhageeffatu milki kanaafuu nuti hundinuu biraa dhaabbatuu qabnaa tirmaatuu qabnaa waan jedhu obboleessa keenya dubbata tana muslimna maa of keessaa dhabe yoo of keessatti yaadellee maa ittiin dalayne har'a gaafa gartee cokoo fi eboodhaan lolan san hin jirru. gaafsan hin jiru. Gaafa maaliiti? Gaafa saaruuqa guddaadhaan lolan zamana san keessa jirra. Akkasumatti ilaala dubbi. Gaafa dirooniin lolan. Gaafa harree yaabbatanii biyya takka irraa biyya takka dhaqan keessa hin jirru. Gaafa konkolaataa zabana xayyaaraa keessa jirra. Biyya xayyaaraan dhaqan harree yaabbadheetiin dhaqaquu jette. Fayyaan qabdu jechuudha. Zabana gartee miidiyaadhaan yeroo takkatti gurra lama miliyoona meeqaa keessa dubbii seensifatan keessa jirra. Zabana akkanaa kana bikkuma tokko madarakii ganda tokkootirra dhaabbadhee achumarraa iyya yoo jette iyyansi ka'eessa gaame. Ergannoon shayxaanaa miidiyaa isaa banatee sagalee isaa bikka fedhe geeffata. Garuu ergannoon nabi Muhammad Muslim sagalee kee ukkaamsuu hin qabdu. Galatoomi kakaasa keetiif jenna obboleessa keenya. Duuba eega bultii ijaaree amata shan ja'a baga rabbisi ijaaree jenna. Rabbiillee faarfattee jirti rabbi faarfatuun kee gaariidha alhamdulillahi jee. Duuba biyya arabaa kana keeysatti jiruun nuti jajjabaatte. Jiruu jajjabaatte tana gattaa'ee haadha mana kiyyaatiin mari'adhee jaalalleetiyya akki kun nun baasu biyyatti haa gallu masruufni baasii nurraa xiqqaata je'eni. Isiinis gartee lakkii ijoollee magalchina malee ofiin gallu anis taa'ee dalagadha jettee akkasitti na amansiistee amanee teeysee dalagaa itti fuftee booda dalagaa keessanii baate booda anumatu dalaguu seenee isiin dalagaa ni dhabdee ji'a muraasa qofa dalaguu dubbate. Yoo gali jedheen galuutti hin jirtuuti. Yoo silaa galte masruufni baasiin an baasu kun narraa irra ta'u isiin biyyatti galte. amma yookaa qaalii kiyya yookaa hiikuu osoo hin hiikin ammoo isinii mari'adhaa jedha. Dura gartee jaartiin isaa tun akkuma yaada dubartoonni hedduun qabdu san qabdi jechuudha. Dalagadheetiin bula, dalagadhee jiraadhaa, maallaqa hiyyoo qabaadhee jiraadhaa waan jedhamu. Amata ganaa biyya turee akkamitti osoo waan ijaara dhingala waan jedhamu jechuudha. Kanatu mataa isaanii garagalcha. ta'ullee yaa shamarran keenya eega takka heerumtan eega takka mana jaarsaa seentan wanni isinirra jiru hojiidhaaf yaaddoytanii hojiidhaaf jaarsa san diduumi hojiif jecha isa jalaa bahuumi hojiif jecha isa jalaa fiiguumi akkuma jaalatte sanitti eega jaalatte murtiin jaarsaa ka biyya arabaa akka tokko ta'ee ka biyya keessa akka biraatii miti jaarsi jaarsa eessallee jiraattu ka biyya faranjii jaarsi akkasi bulchanii ka biyya biroo akka biraatti ka bulchaniimi. Kan akkana itti dubbatanii yoo horii qabdu akka feete dubbattee yoo horii hin qabne gajjettee buluumi. Akki jaarsa waliin itti jiraatan bixxaaca yeroo hundaa'u qaalii godhan jechuudha. Yoo macasiyatti hin ajajin yoo dilitti ka nama ajaju taate laa xaacata limakhluuqin fi cisyaani ilkhaaliqi. Ilma namaa qaalii hin godhan rabbii guddaa didanii jechuudha. Dura makhluuqa waan jedhan yeroo dubbiin rabbii dhuftachuma lafa keessa yoo cubbittiin isee ajaje eenyutu tasanirraa haftee waan macasiyatti isin ajajiniin jaarsa kee qaalii godhuu qabdaa jenna duuba haalli tokko tokko ka cudrii yookaan ka rakkoo argamuun ni mala yoo galte nama kophaa jiraachuu hin dandeenyefa ta'uutu mala ka macasiyaa biraatiif saaxilamtu yoo dhiirarra achi siite jaarsarraa siite ta'uutu mala. Kun rakkoon rakkoo keessa keessaati. Waan keessa keessa ansi malee gartee sosuu hin danda'u jedhee namni walitti himate wal amansiisuunis gaari. Daciifummaa imaana ofii yoo beeke namni lakkii ansi malee sosuu hin danda'u jechuu dandeessi wal amansiisuu qaban walii himuu qaban. Walaa kulliin gama hiikkaan jarjarinii gama wal sobatuu gama waliin lolatuu malaan. gama wal sobatu jiraadhus hin jennu li'annahu wasulhu khayrun jedha rabbiin araaratu caalaa jedha araaratu caalaa maalirra min aliftiraaqi jechu addaan faca'u irraa ilmoote namni biraa sirraa guddisutu gaabsan argama beeke qalbii cabaa guddatti yaaddawaa guddatti wasulhu khayrun shayxaanni ammoo akka jaartiin qaalii jaarsaa hin goone akka jaarsii waan jaartiidhaa tolu hin dalayne goosisa. Namni jaartii gaarii taqaalii isa gootu razaqame cinaa jireenya isaa razaqamee jira kennamee jira. Addunyaa mataacun wa khayru mataacihaa almar'atu saaliha. Duniyaan qanani. Qananiin guddoon intala gaarii. Intala dansaa. Intala gaarii. Tahalli isiidhaa. jaarsa itti hin ulfaanne tan dhibne tan rakkisne tan cinqine jechuudha. namni rabbiin intala gaarii isa razaqe cinaan diinii isaa isaa guutame falyattaqillaha fi nisfi ilbaaqii jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam cinaa fi keessatti rabbi haa sodaatu jedha cinaan isaa guutamee jira cinaan diinii yoo rabbi sodaatiin nyakkistuu yookaa caqaccayituu yoo taate diinima duraan qabu sanuu fuutee kuttiin kanuma duraan namtichi qabu sanuu fudhattee kuttiin maal dabaltiimi isiin haraam ofirraa eeytu arrabni isii waan kheyrii dubbatuu waan bareeda dubbatuu yaaddu qalbiin isii onnee waan bareeda dalaguu yaaddu waa ajaja jaarsaa hin diddu bal ni gammaddi ajaja jaarsaa saniif gammaddi isa argattee dalaguuf maaliif kheyrii saammatu jirti isiin kheyrii saammatu jirti itti ariifatu jirti hiree bareedduutu isii argame akkasii warri rabbiif bule waan sawaaba nama argamsiisu itti gammada cajaban liamri ilmu'min inna amrahu kullahu lahu khayrun jeemi nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam amri mu'minaa nama ajaa'ibsiisa jedhe bar wanni hundi isaa khayrimaa yoo toltuu argatellee shakara yoo waan khayrii argate rabbi galatoonfataa jedhe bar fakaana khayran lahu sawaaba isaa ta'a haalli mu'mina akkasii yoo garte wanni sawaaba isaa fidu argame gama khayri fiiga jechuudha والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم درقمي درقمي قريتو وأنا خيري زن أرقتو داف مؤمن مسلم جارسك دفتي جالت شيسوف موسى انقرتي قما قارة طوري واني دفيدو في يا رب قما كي لترضى جين أمتا وجين ديما ليسي أريفتي تلقى بر ربي جالت شيسوف سيقال جارسك جالت شيسوف osoo inni si yaaminu abeet yoo silaa jette bareeda maal bar waan na yaamtan see osoma inni waa naa godhin jedhin maal si haa godhu maal siif haa jirjiiru maal siif haa ta'u jaalala dabaluuf jecha taganaa taraa meeqa itti lallabatanii jaarsi itti iyyee akkas naa godhe ebaloo akkas naa godhi siin jiru nama calliste ebaloo akkas tolche hayyee ima jette hayyee kana gaafni itti dalaydu amata biraate jechuudha uf dadhabee waan itti lallabate san ufii ka'ee tolfata fa'a namtichi akkana waliin ilaalsan qaalii walii godhuun gaarii wanni hiikaa irra hedduu fidu qaalii walii godhuu dhabu irra hedduu jechuudha irra hedduu wanni hiikaa fidu qaalii walii godhuu dhabu haasa uummata keenyaa keessatti waan jedhan namtichi haalaan hamaadha dubartoota itti heerumte hunda ni tuma tumaa isaa dadhabde hundinuu jalaa yaati jedhan. tumaa dadhabde tanas ni tuma ni deemti tanas ni tuma ni deemti ammas ni fuudha ni tuma ni deemti ta xiqqoo isa khilaafte inni balaa itti buusa eeggatuun sabbaruun isa biran jirtu xiqqoo yaada isa galuu dhabnaan shigite inni dullaa gurguddaa kanatti gadhiifnaan uuhun ajjeesaa lubbuu na baaseette isinis ni deemti ni hiika jechuudha. duuba beera hunda tafuudhe dubartoota hunda tafuudhe ni hiika akka godhan wallaalanii. takka waan jette itti na heerumsiistan malee jette jantuuba. Itti na heerumsiistan malee isuma kana. Namtichi kana ta'e jechuudha. Akka godhu akka itti wajjin bulaan abbeeka. Maal goote duuba? Intalli jechuudha. Oguugaa rabshaa fedhe kan namni rabshaa fedhu yookaan lola fedhu na dhitti jedhan fa'a beete. Waan akkanaan dalaytu. Hayyee hayyee jettee sun fiida dalayti. Waan akkanaan gootu hayyee. Waan akkanaan gootu gariin gaa arrabsaa faayamaa mire. Hantuut waan akkanaan gootu. jaldeessatti tana waan akkanaan gootu hayyee jettee tun fiite waan san gooti gaafa kaan numa eeganii numa eeganii intalli hin tumamne si'atummaan namticha kana maal itti goote maal gooteef yookaan akkuma si tumuu dhabe jennaan waan jetteen hayaa jirtu uleen hin jirtu jetteen jaan hayaa jechuun tole jechu yoo garteen ni ajaje hayyee hayaa jirtu yookaan hayyee jirtu yookaan tolee jirtu uleen hin jirtu jettee jaan noo hin ta'u. kanatu irra hedduu jidduu jaarsaa jaartitti illee hiikaa fida jechuudha. Amma buleessi keenya kun waan isiin isa diddeef jecha amma laalgama hiikaadhaa duruun iyyate. Kanaafuu nama qaba namni namarraa bahe aanaa isiitiin sossobi. Dura aanaa keetiin sossobi. Aanaa kee bira dabartu aanaa isiitiin sossobi. Saayibban qabaattan gartee ollaa khayrii qabaattan ollaan sossobi. Karaa san deemi malee ofumaa ufumatti murteessitee xalaaqa kana irran dhaabini booda akka itti jiruu facaate kana deebistuu sitti dhufaatuu mala akkana jenna duuba dhaamsi keenya karra kana nagatti nu walaa warra ooltanis jenna nagatti nu bularra bultanis warroonni sagantaa tiifii nurhudaadha warra dhuftan khayri keessa nu jiraadha jenna jazaakumullah khayra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu maca assalaa min alliqaa
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek mohammad waadoo rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyee fayyadamu nu haa godhu egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa aakhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة